iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntiyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema izuba ryinshi n'amapfa mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba byatumye abaturage benshi bugarizwa n'ikibazo cy'inzara ibyo benshi bemeza ko byatewe ahanini n'imihindagurike y'ibihe urugero mu gihugu cya somaliya haravugwa abantu barenga ijana bamaze kwicwa n'inzara amakuru dukesha abanyamakuru bacu bakorera mu rwanda avuga ko hari abantu bari gusuhuka kubera ikibazo cy'inzara abaturage baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko abasuhuka berekeza mu bice bitandukanye by'imbere mu gihugu no hanze yacyo muri uganda ibi byose biraterwa n'izuba ryavuye igihe kirekire ubuyobozi mu rwanda bukomeje guhakana ayo makuru bukavuga ko nta nzara ihari kandi nta n'umuturage urasuhuka mu burundi mu minsi ishize tumaze iminsi tubagezaho amakuru ajyanye n'ibibazo by'inzara n'abaturage bamaze guta amago yabo kubera ibibazo bishingiye ku ibura ry'ibiryo ubuyobozi ntibubihakana nubwo bwemeza ko icyo kibazo kitaragera ku ntera nini mu cyumweru gishize ubwo yari mu ntara ya kirundo imwe mu ntara zari zimaze iminsi zugarijwe n'ikibazo cy'inzara umukuru w'igihugu pierre nkurunziza yavuze ko inzara iri mu burundi igendeka ugereranije n'ibindi bihugu mu bindi bihugu birakomeye cyane muri rega haruguru yacu hari inzara kubera uruzuba muri tanzania hari inzara kubera uruzuba muri kenya hari inzara yoyo izo ni inzara abenegihugu barenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara n'ibitungwa biriko birapfa tubandanije mu buganda ni uko nyene tujya muri etiyopiya ni uko nyene tujye muri zimbabwe hoho byarunyutse murumva neza yuko akazi atazi rumwe ariko twebwe biragendeka dukomere amashimana yacu abarundi turivugisha twari tugiye gushimira imana gusumba ibindi bihugu kuko naho twaro- twabonye uruzuba aha iwacu nta bantu baricwa n'inzara nta bitungwa byacu biricwa n'inzara ntibirashika ariko mu bindi bihugu nababwiye biriko biraba
uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uvuga ko inzara iri mu Burundi igendeka ugereranyije n'ibindi bihugu nubwo leta ivuga ikibazo cy'inzara mu Burundi ko kitari ku rugero runini aho mu mashyirahamwe amwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi siko babibona ishyirahamwe rishinzwe kurwanya igiturire n'abasesagura amatungo ya leta Olcom rerutse gusohora itangazo risaba leta kwemera risaba leta kwemera ko hari ikibazo gikomeye cy'inzara mu gihugu mu kiganiro muri isanga cya none twatumiye bwana gaburiyeli rufyiri uyobora ishyirahamwe orukome bwana rufyiri ikaze cyane mu kiganiro muri isanga bwana rufyiri muranyumva ndabumva cyane murakoze rwose umaze kumva ibyo umukuru w'igihugu avuga ku kibazo cy'inzara mu burundi aho yibukije ko ikibazo cy'inzara mu burundi kigendeka ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere k'afurika y'uburasirazuba mbere y'uko tujya muri raporo mwasohoye ijyanye n'iki kibazo cy'inzara mu burundi ah, wagira icyo uvuga ku byo umukuru w'igihugu amaze kuvuga
Eh, mu bisanzwe abanyepolitiki iyo bariko barashikiriza amajambo ya politike twebwe eh, eh, turafise ingene tuvyakira n'ingene tubibona mu bisanzwe re amareta yose ubiravye afise imvuga imwe ku bijanye n'ibibazo biba biri mu gihugu bobo rero bagira ico nokwita mu gifaransa communication politique mugabo twebwe nk'abanyagihugu turaba ibintu biba biri ku rubuga turaba ibintu biba biri- bihari Eh, rero sinibaza yuko ubajije eh, umukuru w'igihugu canke leta muri rusangi eh, yuko ivyo bavuga bashobora gutanga ivyemezo ntibashobora kubitanga kuko eh, ku rubuga eh, ibiboneka n'ibiri mu maraporo bitandukanye cyane n'ibyo baba bariko baravuga nico gituma twebwe twibaza yuko iyo twe twita ko ari imvugo ya politike kugira gusa ngo abantu bahumurize abanyagihugu mu itangazo mwasohoye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mwagaragaje ko leta ikoresha imvugo ebyiri ku bijyanye n'ikibazo cy'inzara mu burundi icyo mushaka kuvuga ni iki nico rero kuko eh, leta uravye neza mu mvugo yayo yo irahakana yuko eh, atanza rihari nivyo umuntu abona Eh, ni nivyo yemera ira i- ibifata kumengo ni ibintu bitoyi cane mugabo twebwe eh, mu mashirahamwe yacu twe tuvuga tuti yuko ivyo babivuga kubera bo barara bafunguye bo badashonje atangorane bafise mugabo eh, ntushobora gufata ubu- igihugu nk'uburundi uno munsi eh, ari igihugu giharurwa mu bihugu vya mbere bikenye ku isi abanyagihugu batagifungura abanyagihugu bahunga kubera inzara abandi bagapfa kubera inzara umuntu agaca avuga ngo ibintu bimeze neza twebwe tubifata nk'ibyo ko ari ibintu byo gutamba eh, abarundi ku muvyimba kuri mwebwe se musanga icyo kibazo cy'inzara cyangwa se ibura ry'ibiribwa ah, cyifashe gite muri iki gihe mu burundi
sishyiramo urikomere ibivuga sinagenda bivuga ni leta ibivuga yinyegeje hamwe eh, n'amashyirahamwe asanzwe ayifasha nagomba ndabahe urugero rw'amaraporo eh, atatu leta kandi yemera nayo nishigikira ubwa mbere eh, ishyirahamwe oca eh, ni ishyirahamwe mpuzamakungu eh, rijejwe kuraba eh, ibyo gufasha abarembye rya oni eh, ryarasohoye icegeranyo itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa nzero ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo Eh, muri ico cegeranyo eh, leta yaracyemeje na yone eh, yavuze yuko abanyagihugu ibihumbi eh, bishika kuri bitatu n'amajanirwe hafi abanyagihugu ibihumbi bine bamaze gupfa bivanye mu mwa- bapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bivanye n'ikibazo eh, c'inzara hamwe eh, na malariya ibyo byose bikaba byaturutse bifise imvo zibiri imvo ya mbere ni imvo ivuye ku ruzuba kubera eh, ihindagurika ry'ibihe Eh, imvo ya kabiri ni ukubera imfashanyo ziza mu gihugu zagabanutse ku rugero rurengeje urugero rurenga ku bice mirongo itanu ku ijana Eh, ikigira kabiri ni uko bavuga yuko muri icyo cegeranyo eh, leta kandi yemera nayo ibabwiye eh, ni uko eh, abanyagihugu miliyoni eh, zirenga zitatu bakeneye gufashwa byihuta leta yasabye imiliyaridi mirongo indwi na zi- imiliyoni mirongo indwi na zitatu z'amadolari ni ukuvuga amamiliyaridi eh, yababa hafi ijana na mirongo umunani eh, y'amafaranga y'amarundi akenewe kugira ngo igihugu gishobore gufashwa Eh, ikindi naco nagira ndababwire cavuba cane co mu ndwi i- zibiri ziheze inama eh, nshingamateka y'u Burundi eh, yara yaremeje icegeranyo cagizwe n'umugwi w'abashingamateka w'amaho uraba ivy'uburimyi n'ubworozi Eh, ico cegeranyo yakigize mu eh, mu mu maprovensi cumi n'abiri aho basanze umwimbu eh, kuri sezo a eh, wagabanutse ibice eh, birenga mirongo ine eh, kuri sezo b naho ukazogabanuka ibice mirongo ine mirongo itanu murumva rero ko ibintu bitoroshe hanyuma se ah, bwana rufyiri leta cyangwa se guverinoma yunguka iki iyo ishatse guhisha ko ikibazo gihari
iyo ni indwara iri mu mareta yose si leta y'u Burundi gusa Eh, ni murambabarira ni ingu- ni leta eh, ubirabye neza igomba ivuga iguma ivuga yuko ibintu byose bimeze neza twebwe turavugana nabo tukababwira yuko eh, bujya kubihisha kandi biboneka ataco bariko barafasha abanyagihugu abanyagihugu bakeneye gufashwa twebwe nivyo tuguma dusemerera tubasaba n'ubu uya Eh, ku munsi wa gatanu uheze twararungikiye urwandiko umukuru w'inama eh, nshingamateka na nkenguzamateka eh, turaha amakopa abantu batari bake tubabwira ibitari bike eh, bategerezwa gukora kandi twarabonye ko rwabashikiriye Eh, rero tukibaza yuko eh, aho guhakana yuko oh, inzira iri kwirasha kandi umwotsi uboneka nibaza ko bukwemera kabi kuko barakuze kandi ntacyo bibagira ni hamwe nyine usanga abantu baguma barondera kwihagararako kandi mu by'ukuri ibintu bitameze neza sinumva simbona inyungu n'imwe leta igira yo guhakana ibintu bihari nicyo gituma mbere muri urwo rwandiko twandikiye umukuru w'inama nshingamateka twamushimiye cyane kuko twarabonye ko yakoze igikorwa eh, gihambaye naho bitahora bikunda gushika kenshi twaramwandikiye urwandiko tumushimira kuko yarashoboye kugira uyu mugwi uragenda mu gihugu uratanga icegeranyo hanyuma ikigira kabiri ura- baratuma ko umushikiranganji w'amagara y'abantu arabihakana ko atabantu bariko barapfa kandi abantu bashika ibihumbi ibihumbi bine barapfuye eh, ama- biri mu maraporo ya OMS biboneka bigaragara rero eh, ntitwumva urwo rukundo leta yoba ikunda abanyagihugu bariko barapfa mugabo ikava ko atanu ariko arapfa simbona urwo rukundo urwo arigo rero eh, ko inama nshingamateka yabyeme- yabyemeje kandi ikabikora nagira mbere cyenda babwira yuko eh, mu nama nshikiranganji yabaye ku munsi eh, wa gatatu eh, ku itariki ya mbere n'itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu eh, hafashwe ingingo y'uko bakura ko amatagisi ku bifungurwa biva hanze ibyo mu ishyirahamwe urikome n'amashyirahamwe dusanzwe dufatanije eh, mw'ibi byo kurwanya ubuzima buzimvye eh, twarabikoze kenshi twarasabye kenshi tuvuga yuko abanyagihugu bogarukirwa leta ikabigira mugabo ikamera iri kwirabihakana iminsi yose rero eh, abandi murabona yuko iyo hapfuye umunyagihugu umwe eh, urabona ko amaraso y'abategetsi ahagarara mugabo twebwe iwacu eh, abantu bashobora guhakana yuko abantu ibihumbi bine eh, atari nk'ikiza kiba kiri mu gihugu iyo bamaze gupfa ibyo twebwe biradutera ubwoba cyane nico gituma eh, ibintu byo guhakana kugira gusa ngo eh, hakingirwe inyungu za politike ibyo bintu twebwe twiyumvira yuko atari byiza na gatoya nicyo gituma twifuza yuko aba banyepolitike bose baba muri opozisiyo iba leta bose bari bakwiye guhangayishishwa n'iki kibazo abanyagihugu bariko barapfa mugabo umengo ntacyo bibabwiye bose Bwa- Bwana baba Rufyiri- muri opozisiyo cyangwa politi abo abayitwara bwana rufyiri uwo mubare w'ibihumbi bine eh, n'uw'abantu bapfuye bazira iki
Eh, ba naba m- si si rufyiri abivuga cyangwa urikome uko nabivuze biri muri raporo ya OMS aho abo banyagihugu bapfuye eh, byavuye ku mvo zibiri malariya eh, yateye mu gihugu kidasanzwe hanyuma mugabo kandi bikava no ku nzara ni izo mvo zibiri mugabo iyo mvo izo mvo zibiri nazo zirafise inkomoko yindi ni inkomoko ivuga ijyanye n'uko amafaranga ajya muri ibyo bisate yagabanutse ariko Inama- umukuru w'igihugu niba wamwumvishije yavuze ko nta muturage cyangwa se nta munyagihugu urapfa mu gihugu yishwe n'inzara
none se ndababwiye raporo ugira izo raporo ni rufyiri yazikoze ibyo ari byo byose wemese murabizi ko ikorera ngaha mu gihugu cacu siniyumvira yuko eh, bohava bavuga yuko ibyo bintu atari byo Iyo- byisomere namwe raporo irahari murabe no kuri site ya oca canke site ya oms eh, canke murabe mu maraporo eh, oricom ya- yasohoye kuri site yayo ya oricom izo raporo zirahari kandi nagira ndababwire yuko tumaze iminsi tuko turishyurirana n'umushikiranganje eh, w'imigenderanire y'ubundi n'ayandi makungu biciye kuri bwa buhinga bwa none twitter eh, umushikiranganje ntabihakana eh, w'imigenderanire we wavuga ngo ngo ni kereke persone ngo n'abantu atari benshi ubiravye niko agomba kuvyita mu gifaransa novuga ko ari rurativiza mugabo ntabihakana rero eh, nibaza ko amatwita yiwe sayakera muyaravye ku- kuri twita yiwe murazibona ni ni- ni- ni- zabaye haheze indwi n'inusu mbere indwi yonyene imwe a- abivuza vyemeje sinumva rero nababwiye yuko burya abanyepolitike bo bagira ico nokwita communication politique baba bagomba eh, kubwira abanyagihugu amame- amakuru bashaka ko ba- ko bumva gusa mugabo ukuri koko ndazi ko bakuzi nabone ikimenyamenya eh, ikimenyamenya ni uko eh, usomye itangazo inama nshingamateka yasohoye mu ndwi iheze eh, ry'impapuro cumi barabyemeza neza yuko eh, hari ikibazo kidasanzwe c'inzara sinumva rero eh, uwo wundi muntu yobihakana ikintu yoba yitwaje iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twagihariye ikibazo cy'inzara kimaze iminsi kivugwa mu karere ka afurika y'uburasirazuba cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u burundi umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana gaburiyeri rufyiri akaba ayobora ishyirahamwe rishi- ryishinze kurwanya igiturire n'abasesagura umutungo wa leta orikome kuri telefone dufite abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kibazo wiri mwiriwe neza
mahoro uri hehe
yewe ndi mu giteranyi ikibazo cyawe
ikibazo mfise Mm.
Hello?
ndakumva
ikibazo mfise Mm.
eh, ibyo bintu by'amafoto biri kwa- ba- barerekana berekana ukuntu mu burundi hari ibintu vye- vy'inzara abantu yuko bishwe n'inzara ari benshi yewe nibaze yuko rimwe na rimwe baba babesha kubera inzara yego inzara deja i- turabona yuko inzara ihari mugabo si nyinshi cyane mugabo nk'ubu uya yari ikiramira nk'igabanuka mugabo nta bantu benshi nta bantu ba- bapfa je nabonekeze mbona ahantu mperereye
urakoze wiri ah, kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya bwana rufyira aragira icyo abivugaho reka dufate na pacifique mwiriwe neza
Mwiriwe.
uri he pacifique
ndi bujumbura ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye na jewe nagira mvuge ku bintu bijyanye n'ikibazo cyatewe n'uru ruzuba hanini mu gihe runo ruzuba rwatse ari rwinshi na twebwe byaradushikiriye rwose nk'abarundi cyane cyane nkaba nashaka kuvuga ku bintu bijyanye n'abanyeshuri nka twebwe dusanzwe twiga muri kaminuza muri kaminuza dusanzwe twirihira amafaranga eh, twirihira ukuntu tubayeho ugasanga tubayeho mu buryo bu- butandukanye turapanze amazu tubamwo tuki- tu- tukongera tugahiga ukuntu twobaho kugira tu- tubashe gufungura minsi yose ubu uca usanga ku isoko ibiciro byaragiye birahinduka ubwa mbere nk'ibiciro twahora dusanga nk'ibi- nk'ikiro cy'ibihage cyahora kigurwa hagati y'amafaranga amajana indwi n'amajana icenda ubu nyine usanga cyaraduze gisigaye kigurwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana atandatu n'igihumbi n'igihumbi n'amajana umunani urumva ku bintu bijyanye n'ivyonya by'ibiciro rero twe twovuga yuko byadukoze ko rwose ibi biciro i- ibiciro byaciye biduga cyane bivanye n'urwo ruzuba rwateye ntituramenya neza yuko mu karere kose u- ibi- ibiciro vyoba byaraduze cyane nk'uku unya ku rugero turiko ngaha mu burundi canke ari vyoba vyaduze cyane ngaha mu burundi gusa
Ura- ura- urakoze pacifique ah, bwana rufyiri hari n'undi muntu watwandikiye ku rubuga rwacu rwa interineti avuga ngo ah, ikibazo cy'inzaba cya- cy'inzara cyatewe n'imihindagurikire y'igihe ababifatanya na politike nuko batazi akamaro k'isuka kandi ataniyo berekwa dusenga gusa ngo uhoraho aduhe imvura hara- hari aho bikomeye cyane nka za kenya hariya za tanzania aho imvura igwa arusha gusa uhoraho aduhe imvura gusa Ah, wagerageza gusubiza aba bantu bwana rufire
Eh, ni ukuri eh, ubwa mbere aho nagomba guhuriza n'umukuru w'igihugu ni hamwe ni uko eh, ikija- ikintu kijyanye n'ihindagurika ry'igihe eh, purito ry'ibihe ni ni ikintu kiri ku isi yose ibyo nta n'umwe atabizi twese turabizi ni ibintu biriho ni nacyo amareta ahamagarirwa mugabo nciye nishyura no kuba bahejeje gufata amajambo niyumvira yuko eh, umuntu arabye eh, hari igihe ibintu byose bagomba kubigira politiki hari bitakwiye kuba politike y- y'ibibanza Eh, urumva hari abantu bavuga amajambo bagomba kwigirira politiki nk'uko muri ko murabivuga y'ibibanza mugabo twebwe eh, turi ko turavuga ikibazo kijyanye n'inzara n'ubukene siniyumvira yuko ibi bintu bikwiye kujyamo politiki n'ukuri jewe nobibasaba bakabyumva nababwiye hariho ibintu udashobora ku- ku- gushiramwo politiki ugiye kubishyiramo politiki uba ugiye kubyica rwose aba rero bashikiriza amaja- amajambo nk'uyu uya eh, wili eh, umengo yavuze ko ari mu kirundo avuga ko ata muntu arabona apfa n'iki mugabo sinzi yuko aca ashobora kuza guhinyuza iki cegeranyo cyavuzwe mu nama shikiranga mu nama eh, nshingamateka yabaye mu ndwi iheze eh, aho bo nyene bavyemeje nk'uyu cabona ko ari umunyepolitike ashatse kwigirira- kwigirira usanga ari mu mugambwe bamubwiye ivyo yivugira gusa mugabo ntashake kuvyemeza eh, u- eh, i- ibindi navyo eh, inzara eh, irahari ya- yahejeje gushikiriza ijambo ugira kabiri yabivuze eh, nta wo bigarukako nabibabwiye ikigira gatatu k'uyu ashikirije ku kijanye eh, n'ibyo yanditse avuga yuko eh, no mu karere hari ibibazo eh, by'inzara eh, n'ubu kubera byavuye ku ruzuba ngo abavyitirira politike n'iki eh, birumvikana mugabo nagira ndababwire yuko nkuko nariko ndabivuga n'ubu ndabisubiremwo eh, oms ni ishyirahamwe rikorera mu gihugu eh, oca ni ishyirahamwe rikorera mu gihugu umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu aravyemeza kandi na leta iravyemeza n'ikimenyamenya ko ndabibabwiye ni uko basavye imiliyaridi mirongo in- miliyoni mirongo irindwi na zitatu z'amadolari kugira ngo bashobore gufasha ikindi naco mpejeje kubabwira ni uko leta yarayifashe ingingo yo gukura kw'amatagisi ku bidandazwa eh, biva hanze ivyo byo kandi baravuze ko abantu bashonje gusa ico batemera bobo ntibemera ko ko ari kiza mugabo twe tukavuga tuti ntibishoboka yuko hamaze ku- hamaze gupfa abantu ibihumbi bine bishwe n'ibintu bazi amaraporo yakozwe bemera nabone mugabo ba- baca baca ku ruhande kubera inyungu za politike z'umuntu canke z'akagwi k'abantu batarenga ijana bagaca barondera gufukera ibintu ivyo rero nivyo nivyo mvuga ko ari maronetete Hari- Ni- ni maronetete eh, politike mu mbabarire ndabivuge gutyo oya si vyiza rero ko abantu bakingira inyungu zabo ku giti cabo kugira ngo abanyagihugu babibagire twebwe ishyiramo rikombe rimaze imyaka irenga cumi n'itanu ririmwo ibi bikorwa barabizi barazi ingene tuvuga barazi ingene dukora sinibaza yuko twebwe hari inyungu politike turiko turaharaniramwo ibi bintu tuvuga ibintu uko biri kugira ngo abantu babikosore niyo tuvuze ibintu turatanga ibikorwa ibyokorwa leta irabikora bimwe ibindi ntibikora nk'ibi bijyanye no gukora kw'amatagisi twari twabivuze kuva kera mugabo leta wo gukora kw'amatagisi ahubwo yaciye irondera inguma ingene ivyo bintu iguma ibiduza kw'amatagisi bwana rufyiri hari undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika watwandikiye ku rubuga rwa facebook usa nkaho yemeranya nawe avuga ngo ngo hahaha ngo ntabarapfa ngo namwe murakabya rwose ubushize havuzwe abantu batandatu bishwe n'inzara ibubanza ngo kereka niba byaravuzwe ari hanze y'igihugu ngo nariko nemeranya nawe ko bigendeka kuko we aracyabironka ariko twibuke ko hari aho- hariho abahunga inzara
icyo kirakomeye cyane kuko eh, twebwe mu itangazo twasohoye eh, haraheze ukwezi twaravuze abantu babiri eh, bo muri komine eh, komine Musa- zone musaga eh, ku musozi wa kamesa hapfuye abantu babiri bishwe n'inzara eh, hanyuma abandi muri komine gihanga hapfa abantu bat- umunani twarabishyize mu itangazo kuko ibyo ni amakuru twahawe n'abatwara eh, bajya bo hasi bo twita les administratif roko barabitubwira barabitwemeza neza mugabo kubera ibibazo byo gutinya usanga bimwe bita solidarite guverinementale nta n'umwe yemera kubivuga kuko niwe ndababwira eh, ntibemera ko ibyo bintu biri uko mugabo twebwe ntitubivuga kugira ngo eh, nk'uko bakunda kubivuga benshi ngo tujye mu bacyoza igihugu uku- nk'uko bivugira Eh, mugabo twe tubivuga dufite intumbero imwe ni ukugira ngo leta ibifatire ko ishobore kugira icyo ikoze kugira ngo abanyagihugu bashobore eh, kuronka agahengwe kuko sinumva umuntu yunguka eh, bihozwe binumwe sinumva umuntu yunguka uwo ari we nta n'umwe mbona eh, uwunguka wenyene eh, ni- ni- jewe nokwita ko ari rwankabiyago niwe muntu wenyene yokunguka abo nabo sinibaza yuko eh, umuntu yobafata ku mwanya muremure reka rero eh, twese turabnyene twokora kugira ngo ibi bibazo bihari by'inzara bihere
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi olivier mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi muri nairobi muri kenya nairobi muri aho
turaho turashima ikibazo cy'inzara aho ngaho naho kiravugwa
okay ikibazo cy'inzara kirahari kandi ho kirakataje cyane Mm,
yego ni nacyo nari ngiye guterera ko mhm,
njya kuzi Buru- njya kuva i burundi hari muri bibiri na cumi na kane mm.
kubera akarere k'iwacu je nsanzwe mvuka mu kirundo byaragara ko- byaragaragara ko kama kabamwe intuze kabamwe ingorane z'inzara cyangwa se kakabamo ingorane z'ubukene Mm.
mpitamo kwerekera muri east africa kugira mpave mbona ko hari aho nakwiyungunganya nageze mu buganda nsanga ikibazo cy'inzara naho kirahavugwa haba ubuhoho nibaza ko yoba cyakomye kubera n'abariyo hari abagenzi ibyo banasizeyo bambwira ko atari heza ngo bifuza kuza muri kenya olivier ni ukuvuga ko wavuye mu ntara ya kirundo mu gihugu cy'u burundi uhunze inzara
Nu- nuko nyine nabona ko inzara itahoroheye hama mpitamo kuvayo ah, kugira nje gushakisha aho nobona ko ubuzima bwokoroha ngaho komeza igitekerezo cyawe mu magambo make
okay mu majambo make ndavuga ati ah, uyu mu- uyu- ubu muri nairobi uko bimeze muri nairobi ibintu byaraduze cyane byagiye biva dufate nk'ibi bintu by'ibifungurwa nk'ikiro cy'ifu cyagiye kiva ku mirongo ine kiraduga ubu kigeze hafi ku mirongo itandatu Mm,
ibintu by'ibirayi ibintu mwe n'ibyo byose ibintu by'ibifungurwa byose byagiye biduga so hari ikintu kimwe rero rimwe na rimwe ugenda usanga abantu bagenda babifatanya ihinduka ihindagurika ry'ibihe bagenda barifatanya n'ibintu bya politike uko nk'ibi bihugu nka kenya za tanzania urabona n'ibihugu biba bihagaze neza uvuga muri politike rimwe na rimwe kwa raporo y'ibindi bihugu mm.
tuvuga rero yuko inzara nayo yadutse muri ibi bihugu iyo bizananye na politiki umva bavuga ko izanana na politiki ntibaza ko baba ariko bafite ukundi kuntu bagomba kuvuga numva aricyo ntubasha kuvuga urumva inzara ntiri mu- mu burundi gusa inzara iri muri Bu- mu buganda iri mu rwanda iri muri tanzania iri muri kenya iri muri somaliya za mozambique hose za zimbabwe hari abagenzi usanga dufiteho bagenda batubwira ko ibintu bitameze neza igitekerezo navuga ko ari ibyo urakoze olivier i nairobi mu gihugu cya kenya reka dufate na jean pierre mwiriwe neza
mwiriwe ni mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
ego ikibazo cyane ni iki none ko bavuga ngo ngaho muri afurika ko inzara ihari none aha mu burundi ko byabaye ndase ko mbona leta yavuze ngo ntikeneye imfashanyo Mm.
ikibazo ikibazo cyane ni icyo ikindi nacyo ko bavuga ngo ngo mu ntara ya bujumbura rirare ahantu bita mu kamesa yuko hapfuye abantu babiri nanjye nkaba mva muri iyo ntara nyene nkaba nzi abantu bashika batanu bamaze gupfa ibyo twobisigura gute ikibazo cyanje ni iki urakoze cyane bwana rufyira
Eh, nibaza mpereye kuri eh, olivier eh, ari muri kenya Ize. Eh, ni uko ni uko ibyo avuga mu bisanzwe nabivuze birahari hari ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mugabo n'icyo kibazo erega n'ikibazo cy'amareta ni ngombwa ngo abantu babyumve ntuzoza gusaba umunyagihugu asanzwe ngo abe ari we aza gukora ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe leta niyo itanga umurongo mu bintu byose I- ico ni ikintu cyumvikana kandi jewe naragiye muri egiputa imyaka myinshi narabonye muri egiputa nta mazi bafise mugabo murabe ibiciro byo muri eh, ibiciro by'umuceri cyangwa iby'ibiharage muri ivu bakoresha muri muri Egypte niryo ba niryo ba- bemporta mugabo usanga ibiciro byaho bigabanuka inshuro gatatu ku biciro biba mu Burundi reka mvuge Burundi kuko nibwo turiko turavuga uno munsi none ibyo mwemwo bisigura gute ama batigera baronka imvura n'umunsi n'umwe twebwe turonka imvura amezi icenda eh, ku icumi n'abiri ibyo bintu hari umuntu yobisigura ni kimwe twita rero mauvaise gouvernance ibintu by'intwaro mbi yico ni akantu nako n'akazi ka leta cyose akazi k'umunyagihugu hanyuma eh, ibi bya jean pierre avuze nibaza ko ashobora bivuga ko nibaza ko hari byumvikana eh, abantu barapfa gusa ni ukumenya yuko burya urabona nk'umurwayi wa sida sinzi ko mu- mwese murabizi murazi abarwayi ba sida ingene bameze nk'umurwayi wa sida ataronse ibintu afungura cyangwa umurwayi wa malariya aka- akagwara malariya ntavu- ntiyivuze kandi ntashobore gufungura I- ubwo nyene aca asongwa aca apfa nico gituma mwumva haca haba ivyo bibazo rero eh, nibaza yuko dukwiye kwita ibintu uko biri kugira ngo dushobore gutora umuti nicyo kintu nibaza burya eh, abaganga barabizi gusumbya twese iyo umuntu amaze eh, kumenya ko agwaye agashobora no kuronka ingene yivu agashobora no kumenya ingene ashobora kuyivuza burya batamaze gutangura intango yo gukiza- yo gukira twebwe natwe rero dufise ingorane twe turagwaye mugabo ntitwemera ko tugwaye urumva ntidushobora no kurondera umuti kandi tutemera ko tugwaye iyo niyo ngorane nibaza ya mbere ihambaye cane mbona ko twe dufise mu gihugu cacu duhereye kuri icyo kibazo cyangwa se kuri urwo rugero wari utanze rw'abarwayi ahanini ah, bitaba imana kubera kubura ibyo barya icyo gihe ababishinzwe bavuga ko bishwe n'uburwayi
nibyo bavuga mugabo ndabahaye amara- akaruro k'amaraporo ya oms amaraporo ya oca n'amaraporo ya- ya- y'inama nshingamateka y'u burundi izo raporo zitatu ni raporo atana atanu ukwezi zimuze zisohotse ni muzisomere muzirabe hanyuma n'abandi bazisomere bazirabe nibaza ko petetre nk'abanyagihugu babibabwiye ibyo by'amaraporo ntibabyumva mugabo hariho ababyumva babikurikirana I- ibyo ni ibintu biboneka ikindi nacyo ntushobora guhisha eh, ibintu biboneka bigaragara abo bantu eh, mwe mwiyumvire abantu bashobora ku- kurwara malariya ibi- ku miliyoni icumi ziri mu gihugu zirenga gatoya mwiyumvire abantu miliyoni indwi nibo bagwaye malariya mw'abo bantu miliyoni indwi eh, ibihumbi bine hafi nibo bapfuye izo ni raporo za oms zasohotse mw'uku kwezi eh, twaraye turangije kandi leta ntibihakana nabibabwiye kuko barabyemeza nabo ntibabihakana mugabo kubera ataco bibafasha kubivuga ahubwo babinigira mu menshi ntibemera ko bivugwa uca umengo ni ibintu bisanzwe naharozwe tuguma dusemerera tuti nyabuna nyabuna niba- nibemeze yuko malariya eh, n'inzara byahindutse ikiza mu gihugu kugira ngo abantu bashobore kuza gufasha Eh, nico tuguma tuvuga kuko kubihisha nabivuze nta kintu na kimwe bishobora kungura igihugu
urakoze bwana rufkiri akaba ayobora ishyirahamwe orukome mu gihugu cy'u Burundi kuri telefoni dufite kandi claude mwiriwe neza
amahoro n'amahoro uri hehe
uri mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
ikibazo twagomba kubaza umutumire nko kubona umutumire yaragabanije umuriro nk'uko yahora akora uba hahindutse iki ikintu twamubaza cya mbere ni umutwaye araba ukungene ibiturire biribwa ubu turabye ikiro cy'isukari n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu umufuka ugugwa hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'ibihumbi ijana na mirongo ine kandi usubiye inyuma kuraba abo ba rufiri niba usanga isukari hanini ariyo bayidandaza babafise ama alimentation ngaha a iyindi hariya a iyindi hariya none ni kubera iki boba batafata ngo bakorera abanyagihugu ruvyiye ahora atwereka imico myiza akaja mw'ibarabara n'ata muntu yamukurikira ake- akifatanya aka- akagira nturunani nturugendo rwa wenyene ubu katakibikora habuze iki rufyiri udandaza isukari
nibaza ko nibaza nke- nkeka ko yanyitiranije jewe nta sukari ndandaza sinibaza yuko ndayidandaza ara mugabo arashobora kubi ku- kuvyerekana eh, hamwe yoba afise ivyemezo nibaza ko atangorane yobivuga kuko na jewe sindi hejuru y'amategeko claude rufyiri arakumva
yega hanyumva none ko yahora afata akifatanya ubu bikorwa byiwe turi ko turaraba mengo ntaca kibinezwe ko no kuvuga ntaca kivuga ntaca aterera ntitunakimubona mbere aho two tuzi ko n'ishyirahamwe ryo ryoba ryarugaye arasubira twibutsa aho yoba akorera ubu tumu- tum- tukeneye ko tumubona turaba ku mapankarte nta n'ahagikorera ntakivugwa n'abakozi biwe sinzi iyo bagiye arakwiye kutubwira akatuvugira n'uko ubwa mbere yahora avuga akitanga imyerekano itaraba
Urako- akadukangurira tukaja imbere mugubugu tum- natwe tumwumvise no munsi kw'iradiyo kuko ku iradiyo z'igihugu nta nimwe akivugako arakwiye kutumenyesha rero ahantu yagiye nimba yagarutse kutuvugira aturabe inzara yaturembeje ibiharage ni igihumbi n'amajana umunani kirundo byahora bigurwa amajana atanu muri iki gihe ubu kigurwa igihumbi n'amajana atandatu rero nta kintu ashobora kubona coba gike- gikwiye gukorwa vrema akava nimba nawe yaragiye mu banyepolitike akabitubwira tukabimenya kuko tumvirije imvugo yiwe yarahindutse umuntu nta banyagihugu akivugira afise ingufu n'ishaka asoma raporo zasohowe n'abandi raporo ziwe ku rubuga ngurukanabumenyi ubudaciye ubwenge ntushobora kugisoma usanga bifobetse ukuntu ijambo interano yanje yariye Ura- urakoze cyane claude bwana rufyiri uretse gato gusubiza claude mfate na joseph hanyuma ubasubirije icyarimwe joseph mwiriwe neza
Eh, mwiriwe Eh, iki- uri hehe ikibazo cyawe
Eh, ndi mu rwanda ni mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
Eh, najyango mu ndamukiza umutumire Ni- mu ntara y'amajyepfo mu minsi ishize eh, umunyamakuru wacu yatubwiye ko hari abaturage bamaze iminsi basuka kubera ikibazo cy'inzara cyifashe gitaho ngaho
Eh, icyo kibazo nyine kubera ko n'umunyamakuru nawe yabashije kwisurira abaturage Mm.
bakabimusobanurira neza ahubwo ni uko nyine abanyapolitike bo batemera ko icyo kibazo kiba gihari
Ya- hanyuma ikibazo wari ufite ni ikihe Eh, nagira ngo mbaze uwo mutumire rufyiri inyungu abanyapolitike baba bafite mu mu kuba bavuga ko abaturage nta nzara baba bafite ubwo nk'iyo politiki yabimariye icy'abanyagihugu
urakoze cyane joseph bwana rufyiri
Eh, ubwa mbere nagomba eh, nshimire claude kuko eh, ndakunda umuntu avuga ibintu eh, biri ku mutima kandi akabivuga ata nyungu za politike ashizemo mu rundi nk'ubu ndamwumvirije uyu avuze eh, ari i bujumbura eh, avuze eh, ibintu biri ku mutima wiwe kandi birumvikana nicyo gituma jewe ndamutahura eh, avuze ko eh, mpereye kuri ibyo by'isukari nari nishuye eh, ikibazo afise birumvikana nk'isukari barayidugije eh, bayikura ku bihumbi n'amajana umunani ija ku bihumbi bibiri n'amajana abiri mugabo iyo sukari kugira ngo uyironke igugwa ibihumbi bine naho ubundi ntushobora kuyibona ni nk'umuzi w'ibuye Eh, ariko kandi ugaca usanga abayironka nabo bakuru nyene gusa eh, n'abadandaza bakomakomeye nico gituma eh, navuze ko abivuga eh, avec honnêteté abivuga eh, n'umutima wugurutse hanyuma akavuga ati barashonje ntitukibavugira jewe naho ranja mwibarabara jenyene ndiko ndabavugira eh, nibyo ntiyabeshe eh, ibibazo bihari arabizi eh, sinibaza yuko oh, twebwe twigeze duhindura ingene tuvuga n'ingene dukora kuko ishyirahamwe urikome rijejwe ibinyene eh, kandi turabikora eh, gusa sinzi ko azi yuko oh, leta yatanguje umugambi wo kugara amashyirahamwe yose a- atayikomera amashi ibyo mugabo sinibaza ko aricyo bizobafasha nama ndiko ndabivuga eh, amashyirahamwe yacu baracinanata turakora aho tushoboye ibyo dushoboye turagerageza ubwo dushobora eh, mugabo eh, si nomubwira ngo twe twaruga twe turacakora twe turakora eh, mugabo eh, nk'uko abivuze kandi ndabyemeza ni uko uko twakora mbere ubu uya leta ntabyishaka ko dukora nk'uko twakora ibyo rero eh, siniyumvira yuko leta hari icyo bizoyifasha kuko burya eh, nk'uko eh, ndagacishe mu gatoyi eh, iyo utagomba ko hari umuntu aguhanura eh, hajya uba ufise ingwara kandi uba ufise ingorane rero bishyitse kuri leta yoyo ku isi zose zibaho ku- ku ma leta yose abaho ku isi eh, leta itemera guhanurwa ngo yemere kumvirizwa ikumviriza gusa abantu bavuga ibyo igomba iyo leta irashobora kumara igihe kubera inkoho kubera eh, n'ibindi mugabo jewe sinibaza yuko ishobora kugira iherezo ryiza Ni- ni- mu isi nibaza ko hari uburero bwinshi bwinshi cyane bushobora kuboneka ku isi nicyo gituma rero twebwe twama duhanura iminsi yose yuko batokumviriza abantu bababwira ibyo- ibibaryohera mu matwi gusa n'abami nawe wohera muri bibiri ukaraba abatwaye kera imbere eh, y'i- eh, y'ivuka rya yesu kirisito nibaza yuko eh, ababayeho bakomegwa amashi gusa batumviriza abantu bababwi- bat- bumviriza gusa abantu bababwira ibyo bashaka nti ubu- u- ubutegetsi bwabo ntibwigeze eh, burama nibumvira yuko rero byo bafasha cyane bagiye barumviriza na twebwe tutababwira ibyo ba- ibibaryohera mu matwi ibi byiza turabivuga mugabo n'ibibi nabyo ni turabibabwira ngo babikosore niyo ntumbero yacu nta ntumbero ya politike n'imwe irimwo nico gituma rero nagomba narishimikiye kuri iri jambo aheje gushikiriza uyu eh, eh, Claude.
uyu claude yego hanyuma joseph nawe arabajije ati uyu ari mu rwanda arabajije ati mbega eh, mwibaza amareta afise inyungu yihe kugira ngo eh, ibintu ntibabi nti- ntibivugwe bafise inyungu yo kugira ngo berekane ntibaba bafise inyishu mu gihe utagira inyishu iminsi yose uzora abwiye kubaza ikibazo umuntu adashobora kuronka inyishu swat araguhenda cyangwa aka akakuryagagura kugira ngo muve imbere nibyo bintu bibiri nizo nyishu zibiratanga mugabo ubufuse inyishu akubwira ukuri kandi akakubwira n'ingene iyo nyishu ishobora kuboneka twebwe rero kubera iyo nyishu idashoboka usanga abantu bahitamwo kugira kimwe ni ukwita deni gu- gu- kubihakana bakabihakana bakavyanka nico kibazo twebwe tubona kihari mugabo n'ubu ndabisubiyemo ivyo ntaco bifasha nta kintu na kimwe bifasha eh, imi, i- imi, kuko nk'ubu mu burundi bufise ibibazo bidasanzwe twari kuvuga ibibazo vyinshi mugabo iyi nzara burya ihari kubera ibibazo byinshi bitigeze bitorega umuti n'ubu bitorega- bitaratorega umuti burya mu gihugu usanga eh, urugero rw'ubushomeri mu burundi ruri ko ruri ugaca usanga urugero eh, rw'abavuka mu gihugu ubu sinzi ko mubizi umupfaso n'umwe abyara abana bata yibaruka abana batandatu mu buzima bwiwe bwose mu gihe mu bindi bihugu bibaruka abana batatu kandi ibyo rero mu kubikora bigahera ku bategetsi abategetsi usanga bifitiye batandatu indwi umunani eh, mugabo bobo bashorosho- bavuga bati twe turafise ibyo tubagaburira mugabo eh, babagaburira amakuru n'amategeko y'abanyagihugu ejo rero niho bizogoranira burya iyo nzara nyambi ihari hari n'ibyo bibazo bindi bidasanzwe byo kwaga kw'amatongo eh, no kurimisha isuka mu gihugu ntimuhave mwitanga inzara izoherejo kubera eh, nk'uko nariko ndabivuga ibibazo bituma inzara iba bitariko bita- biratorega umuti naha rero nibaza yuko abategetsi bokwemerwa bokwemera bagahanurwa ntibaze bararaba gusa ko umuntu ababwiye ico badashaka aca ahinduka umwasi siniyumvira yuko ivyo bintu hari hari ico bizofasha igihugu nabo ntaco bishobora kubafasha radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington turi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite kazungu wiriwe neza
mahoro neza edi rwema uri hehe
mu burundi ikibazo cyawe
yego me nagira mbanze kuramutsa umutumire
gira amahoro y'imana n'abantu murakoze
yego hanyuma nyakubahwa mutumire hariho ibintu bimwe bimwe tuza turabona twe turi mu burundi biteye agahinda nabonye reka tuvuge kuri iyo nzara nyene umukuru w'igihugu yaravuze ari mu ntara ya kirundo muri iyi mu- ku munsi wa gatandatu aho yavuze ko ata- ko twebwe mu burundi bikigendeka ata munyagihugu ariyicwa n'inzara sinzi ko nihenze mugabo amatwi uko nabyumvirije mu mu binyamakuru iryo jambo yararivuze hanyuma tugaca tugaruka no ku myiyerekano yabaye ku wa gatandatu aho bashize imbere yaba uwo sinzi ishajejwe umunyamabanga sini- sinibuka neza ishajejwe ahagaze mu mu rumo- mu makambo menga nimba atari mu- mu- mu rumonge yavuze yuko ububirigi ari wo mwansi w'igihugu cy'u Burundi aba- abanye- aba- ah, urwaruka rwose rubeho ruzi yuko umwansi w'uburundi atuma amabi yose aba mu burundi a- ariho ari umubirigi mbega none ga nyakubahwa mu- mu- mutumire mereye kuri icyo cya mbere koko nta muntu nta munyagihugu w'umurundi arapfa yishwe n'inzara ko twumvise igihanga eh, ngira ngo no kuri iyi radiyo byaraciyeho aho batubwira yuko hamaze gupfa abantu batari rereze bake aho tuvuge igihanga muri bubanza gusa ntitwizwe twe turajya ahandi koko ibyo guhisha umwotsi inzu iriko irasha mubona mwebwe ibyo bizoshikana hehe igihugu cy'u Burundi hanyuma igi- ku kijanye n'imyiyerekano yabaye kazungu kazungu Mbega- kazungu kazungu kazungu twu- mbega- tw- kazungu twumvikane turimo turavuga ku kibazo cy'inzara ah, ikijyanye n'imyerekano tuzagishakira undi munsi ukivugeho ariko reka bwana rufyiri asubize ikijyanye n'inzara ubajije urakoze cyane kuba wafashe umwanya kugira ngo tuganire bwana rufyiri ego eh, nibaza ko mm, ibyo kazunga avuze eh, birumvikana ku abategetsi eh, ba eh, ba- barabihakana yabivuze mugabo eh, namaze kucishura ikibazo nk'ico eh, cabajijwe n'abantu benshi mugabo jewe navuze yuko eh, ibya politike bitoza birajamwo cane z'inyungu- z'inyungu z'abanyepolitike eh, hakaca hibagirwa inyungu z'abanyagihugu baba bari muri opozisiyo ndabisubiyemwo baba bo ku- abatwara abo muri opozisiyo bityo tubasaba ni uko mu bikorwa bakora baza baratubwira imigambi bazanira igihugu Ba- ba- kugira ngo ibibazo bihari mu gihugu bihere batubwire imigambi yumvikana ifadika nibyo tubakeneye ko Eh, ico no kwita communication politique bagire babwire abanyagihugu kuko nibo bazoca beza baga- bagaforusa leta canke baka- eh, bagasa nk'abatera igitutu leta nayo ikaca izana imigambi myiza abantu rero aho kuguma bagwanisha imigambi bakagwanisha amaporoje bakagwanisha amaporogaramu usanga bigumira mu bintu by'amasoroga politike gusa eh, afatiye ku bindi mugabo atari imigambi i- ijanye eh, n'ibishobora gutuma abanyagihugu babaho neza burya niyo ngorane je mbona ikomeye dufise urakoze Muri cyane le- muri leta muri leta nabo rero bo nibo babazwa iby'igihugu byose babimenye babyumve nta wundi muntu ushobora kubaza ibintu by'igihugu biri kubiraba atari bo
urakoze bwana rufyiri reka dufate irakoze mwiriwe neza irakoze uranyumva irakoze uranyumva
nari witwa karorero
irakoze ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko dufite niyo nkuru mwiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe
bujumbura ikibazo cyawe
kamanze mu ndamukiriza umutumire
arakumva gira amahoro y'imana n'abantu
Eh, mutumire nashaka ndababaze ibi bintu by'ihindukiri- by'ihindukiri- hindagurika ry'ibihe iyo iyo bibaye none hari igihe abantu baca batangura kuvuga ngo ngo ni inzego ibiki ibintu ngo byi- ugashaka kubeshyira nk'abategetsi bamwe bamwe Ihinduki- ihindagurika ry'ibihe iyo bibaye nko mu karere kose ukaca usanga none ubona aho biki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke canke nk'imigambi mubona nk'abategetsi boshyira imbere kugira ngo iyo habaye ibyo bihindagurika ry'ibihe abanyagihugu baronke baharonkera koyoka iyo bibaye mwabona iyo migambi yo biyiye murakoze urakoze niyo nkuru ah, bwana rufyiri nubwo utari umuhanga mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe wagerageza mu magambo makeya gusubiza icyo kibazo cya niyo nkuru ibi ntibirinda gusaba ubuhinga mu nyakubahwa mu menyeshamakuru ni ibintu eh, bisanzwe bizwi ingene bikorwa ku isi yose no mu bugaragwa mpejeje kubaha akarorero ko mu gihugu ca egiputa eh, ingene babayeho ba- bo bama mu bugaragwa bw'imyaka yose mugabo barabaho kandi bagakoresha amazi avuye iwacu ya nile bakabaho rero eh, ndemeranya cane kandi ndashimiye cane eh, eh, uyu muntu ahejeje kubaza iki kibazo kuko eh, naho yashatse kuvuga ngo turabeshera abategetsi eh, mugabo ndamushimiye ikibazo abaje n'ikibazo cumvikana mu ijambo rimwe rero eh, avuze aba- avuze ati mbega mubona aho kugwa iki ko hari ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe jewe navuze yuko hari ibibazo bibiri ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo gitore umuti ni ibintu bisanzwe cane baharazi bikorwa abantu batera ibiti hanyuma ibindi bakora baraheza baka- bagashyiraho po- politiki ya irigasiyo kuvomerera twebwe rero turafise inzuzi turafise ibiyaga turafise ibintu byose bishobora gutuma atanzara yobaho mu gihugu Eh, kuko n'ibihugu eh, eh, n'ibihugu bitagira imvura bara ba- ba- bararema ibyo twita eh, relac artificiel baka bagashiraho ibi- ibiyaga bi- bi- bi- bi- bakoze bonyene abantu bikoreye Bi- bigakunda bikabaho sinumva rero twebwe mu gihugu c'u Burundi dufise amazi yisesa ijoro n'umurango dushobora kuvuga ngo twishwe n'inzara erega ivyo birateye isoni nico gituma twebwe tuvuga tuti ikintu gishize mu mugambi ukagira politike birashoboka mugabo igihe eh, abantu bigumira mu madisikuru gusa bivugira mu majambo ya politike gusa ntibigere berekana imigambi ngo bavuge imigambi naho hantu twebwe tunanirirwa nta handi icyo kugwa rero ni icyo ubwa mbere ni uko eh, boshiraho porogaramu idasanzwe ijyanye no ku eh, ijyanye n'ibyo mpejeje gushikiriza bya bya irigasiyo kuvomerera imirima ikigira kabiri ni ibimvuze byo gutera ibiti abantu bagatera ibiti ukaba umugambi eh, eka n'iyindi migambi myinshi ishoboka mwabivuze hariho abahinga babyo babijejwe mugabo ibyo igihe bitahari n'ingorane muribuka sinzi ko mubyibuka mu burundi haraheze nk'imyaka itatu baragize porogaramu yo gutera ibiti no gutera ivyamwa n'ibindi mugabo murazi ko ayo mafaranga yose yaciye yigira mu mifuko y'abantu abantu bagirijwe ivyo bintu n'uno munsi nibo bami nibo bategeka ngaha mu gihugu cacu none mwumva i- ibibazo bitakiri ibibazo Eh, nico nibaza nomwishura kandi nibaza ko cumvikana mugabo ndabisubiyemwo si ico kibazo conyene kijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu burundi hari ikibazo cyo kugabanuka kw'amafaranga aja mw'ivyo bi- mu bisata by'ubutunzi n'imibano
ikindi wagaragaje nk'imyanzuro wasabaga ko leta yashyira mu bikorwa ni uko ah, intara zakwemerera aba- abaturage guhahirana cyangwa se ibicuruzwa kuva mu ntara imwe kuva mu ntara imwe bijya mu bindi kugira ngo bishobore kugabanya icyo kibazo cy'inzara ibyo ni ukuri eh, mu bi- mu bisanzwe eh, hari ma- hari intara zimwe zimwe nka muyinga na eh, na na- na makamba ababuramatari baho bafashe ingingo y'uko ibifungurwa byimburwa mu ntara zabo byitoja mu zindi ntara ubwa mbere ibintu nki- ingingo nk'izo ntizibaho ntizishobora gufatwa mu gihugu barenze ingingo eh, z'ibwirizwa shingiro eh, zivuga yuko eh, abanyagihugu n'ibyabo byidegembya ku butaka bwose bw'igihugu mugabo babura amatari bagafata ingingo nk'izo kandi zikaja mu ngiro murumva ko ivyo ari ibara ku mutemere ibyo rero eh, nka kirundo bose barazi yuko yamamwe ivyo bibazo bijanye n'inzara nico gituma dusaba yuko eh, ba- ba- nk'ibujumbura murazi ko batarima mu gisagara none babujije ko ibidandazwa bijayo boca babigenza gute nico gituma twebwe twibaza ko izo ngingo zikwiye guhagarikwa mu maguru masha kugira ngo ntibe leta mu yindi erega umenga eh, ni leta mu yindi ibyo rero oh, niyumvira yuko eh, babikoze narumvise umushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu ariko arabivuga ko twiyumvira yuko eh, ababuramatari badakwiye kuza barakora ibyo bishakiye nk'uko umengo ni leta mu yindi urakoze cyane bwana gabriel rufyiri iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira hanini ku kibazo kijyanye n'inzara kuri telefoni dufite ngenda kuri yo mwiriwe neza uri hehe
ni mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
ikibazo je nashaka kubaza Mm.
nti mbega iki kibazo c'inzara umuntu bogi- nk'amaleta yacu yogikomu- yogikemura gute ko mbona ibihugu vyo muri aka karere hose numva ngo hamwe hari inzara ahandi hari inzara nkaca nibaza ico mare- no maleta yacu yoba ariko arakora nta kintu nashaka kubaza ico ari ico urakoze cyane ngenda kuri yo i bujumbura mu burundi Ah, bwana rufyiri ndibaza ko iki kibazo ah, wagisubije kenshi ariko mu gihe turimo dusoza ah, nk'imyanzuro cyangwa se ibyo wowe ubona leta ikwiye guhita ifata nk'imyanzuro kugira ngo ihagurukire iki kibazo mu maguru mashya ni nk'ibihe ikwiye guheraho
ya murikome ryatanguye kwivuga ko ryonyine eh, hariho ibyo abanyepolitike bari ibu eh, bari eh, mu biganiro arusha bashikirije eh, hamwe n'umuhuza eh, william eh, benjamin mukapa bavuze yuko eh, leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere eh, yemere yuko iki kiza c'inzara kiri mu gihugu Eh, hanyuma ikigira kabiri basabwa ni uko bashira mu ngiro ivyo eh, amakungu ariko arabasaba kugira ngo bashobore gufasha cyane cyane ibyo bavuga byihuta tubona ko ari n'intango ya ya byose ni uko haba ibiganiro bihuza bose kugira ngo ama eh, imfashanyo zahagaritswe ari biri mu nkomoko ya ya mbere eh, zisubire gu- kugaruka eh, kuko nababwiye ko ibice birenga nka mirongo irindwi na bibiri ku ijana mu bijyanye n'imfashanyo eh, byahagaze eh, mwumvise n'inkuriki- n'ingaruka mbi byaciye bigira ibyo rero byoheza bigafasha cyane iki biganiro rero nico kintu ca mbere twebwe tubona kuko burya nta muntu eh, ashobora gutorera umuti ibibazo ariko ariruka ntibikunda uyu muntu atorera umuti ibibazo iyo atekanye abarundi rero nibaza yuko ikintu cihuta ca mbere ubwa mbere mu- mwano maguru mashasha nuko eh, ibiri muri irya tangazo eh, umuhuza yasohoye eh, yo bobishira mu ngiro ikigira kabiri nibaza ko cihuta cane harakwiye kuba ico nokwita inama eh, ico nokwita conference eh, internationale eh, inama mpuzamakungu eh, ku bijanye eh, n'ihindagurika ry'ibihe hamwe eh, ni- n'ibibazo by'inzara kugira ngo mu gihu- mu bihugu byacu kurumva no mu Burundi bira- birahari no mu makungu no mu karere bikaba biriho iyo nama rero Burundi bukayitegura bugafatanya n'amakungu kugira ngo ico kibazo cigwe cane kuko eh, turabona ko mu Burundi honyene ubu biragoye gose ikigira gatatu nibaza cokogwa
unasoza unasoza yego sozera ikigira gatatu cokorwa ni uko twibaza yuko o, leta yokora ibishoboka byose kugira ngo eh, bumvikane eh, n'amakungu bahagaritse imfashanyo ukungena imfashanyo zotangwa zidaciye muri leta kuko amakungu yagiriza leta yuko baca bayiba eh, leta rero ko yumva batayizigiye ko isha yiba ayo mafaranga nibarabe ingene amafaranga yoshikira abanyagihugu bashobore gukora ivyo bikorwa amafaranga yahora akora kuko niboca batana n'ikigazuzo ngo abanyagihugu babibagire sinibaza ko hari ico vyoshobora gufasha abanyagihugu urakoze cyane bwana gabriel rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe orukome kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire wakoze cyane bwana rufyiri ahubwo nimwe mwakoze kuko abanyagihugu nibaza yuko hamwe nabo mu- na leta yuko bumvise ibikwiye gukorwa n'ibindi nibagira umutima usanzwe uranga abarundi kuva kera wo gufashanya ndazi yuko n'ibindi bizoshoboka nshimire namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika